my correct correct people how una dey good morning according to the time wey dis message reach una yes so eh, The information reaching us now is that allegedly kabiyesi is set to arrest toby's ex for coming out to claim the twins yes we got the information and eh, i say wow how can a man from nowhere say he wan come claim the twins of uh, Oba wife. Men no dey fear o. Oh. Some men no just get fear for their eye. Yes so oh, my correct correct people, because the reason why e be like say something dey fishy for this thing. If you look well, something dey fishy for this thing because no be from my mouth una go hear am. Let us look uh, as in just look at it this way if you and person no get anything in common let's say for over a year and the person come here say you born pikin wey you know say pikin dey take nine months to form so the person the person go get mind come dey claim the pikin hmm? na wetin i wan make we reason the person go get my come dey claim the pikin even if no be only him na you get even if you get another person e be say no be only that person you and am dey rapport because me i know say the only time wey person go come say you wan claim your pikin wey you born wey you carry for nine months born am na if the person still dey go still dey service am you get me na that time you go know say the person fit just come out come dey brag say na im pikin so my correct correct pipo una dey understand wetin dey sup now because i don already talk say no be from my mouth una go hear am no be me go talk am i no go just person no go just born pikin person wey you never see for how many years go just fly from anywhere come say na him get am except say both of them don dey rapport since that within let's say within ten months or probably within eight months or six uh, eh, just let's say from ten months to one year na im make go make person fit come out say this thing na my pikin so my correct correct pipo di information wey dey get to us allegedly be say toby's ex come claim The pikin say the twins na im get am as the information reach ooni oh, as Oni Yaram Oni of Ife. The thing busts in brain. It e busts in brain true true. You begin to wonder, could this be the reason why Olori Tobi say she no go do DNA test? That no wonder, no wonder. Did they talk DNA test? Olori Tobi no degree agree for the DNA test say because we sef we dey surprised when we hear say allegedly oloritobi no gree dna test for im twins The thing dey fly across the internet dey fly across the internet i come dey ask myself why person wife no go gree do dna test because a clear conscience fears no accusation my my people now una dey understand the the the the thing na how the thing dey go yes now you no go say you no go do dna test wey be say if you no get any cockroach in your cupboard eh if oga say we go do dna test eh ngwa no fine even if you wan vex say oga no trust you when go dey talk about dna test e no trust you you go first prove to am say shebi you don see am you don check am you don see am now you fit get the right to vex your vex you fit get the right to get angry over not trusting you but this one oloritobi dey say she no gree do dna test and i ask where e dey happen How? Where? You d- refuse to do a DNA test for a powerful king like Kabiesi, a king that is ruling the a kingdom. Then what is her excuse? I know the excuse where she give. Mm. I know no, I go tell her. As I hear, na so i go tell una because i always say this is alleged information it's not a first class information because i do not live in the palace i don't stay with uh, toby neither do i stay with KBC. na the source the information wey we dey get everything on the internet is alleged because we we no dey there but they pass the information give us we talk am so my correct correct people they say what is her reason o <laughs> okay Olori oloritobi you no wan do dna test why uh, uh, her reason come be say why the uh, eh, oni of ife go wan do dna test for her children say na she be the only person wey don born pikin for oni of ife say why kabiyesi no do dna test for queen naomi son tadenikawo you know say dis eh, queen naomi be like competition for where dem as in it e be like queen naomi just dey they they use them do competition for person where you no even know person where excuse me person where no even send donor wey just dey her own jeje una come dey compete with am everything una go refer to queen naomi this queen naomi that eh, queen naomi do this one kabiyesi do this one for queen naomi kabiyesi no do this one for queen naomi eh, if na queen naomi this one so my correct correct people dey say eh, olori tobi say kabiyesi go first go do dna test for priest adenikawo say e go do dna test for wulola daughter That im first daughter say make kabiyesi go first do whether you don do before or you never do say she wey be tobi she wan stay there see as kabiyesi do am she wan she no wan the one wey go dey she go hear say okay eh i hear say kabiyesi don dey don talk say kabiyesi don do say no she go dey there life and direct make kabiyesi carry those children dey do the dna test uh -huh. so that when e reach the time of her own twins she she go gree say na the condition wey be that wey be say im wan follow kabiyesi go do that dna test say she no go fit do that dna test lie lie except these conditions are met my correct correct people but we know me and you we know say even prince adenikawo wey him dey bring mouth for hmm? prince adenikawo if you don see prince adenikawo before hmm, prince adenikawo is a typical replica of K B A C. prince adenikawo is dark look at his face his nose everything e come be like say queen naomi just go do photocopy kabiyesi bring e be like say she use photocopy machine so this one sef no even need say make dey make dey dey look am two times you get so eh uh, before i no wan divert for the main topic wey carry us come here The main thing wey carry me come your domot this morning be say the ex of Toby appeared from nowhere all of a sudden. Say the twins belong to him. That him and uh, Toby met sometime, like uh, sometimes over one year ago or so. And uh, all of a sudden, Toby disappeared into the thin air. He they call him, you know, they get him. lost his contact contact search everywhere for Toby. nobody no gree talk where she dey only for him to just stay now come dey see say Toby don born twins say that one na him do am na him pikin say if him calculate the time wey dey take meet and the time wey Toby take born these twins say e dey convinced say na him get am so my correct correct pipo no be small matter o na the matter be this this matter tie wrapper my people so Ooni of you from hearing this vex come think they think all these things will happen about DNA test come talk say im go arrest that guy first of all he never wan face to before now since she dey say she no wan do dna test say the the the uh, the welcome ceremony of those twins go wait first e go dey pending till she he kabiyesi arrest that guy and also before they go go do the dna test before he go carry those twins do welcome party for ile ife At this point, Kabiyesi no wan, You know, you no wan matter. You no wan reason whether, okay, is it the time I am married to Tobi that she and this guy met? No be that one, Kabiyesi the reason first. Because Kabiyesi love children so much. And when this these twins were born, he was so happy. Kabi is a man that love children. He was so happy that, hey, now they can call him Baba Ibeji. Then what is this one again? Who is this one again from nowhere? Come they claim in bundle of joys. So even if uh, they can't do the DNA test, it can't be saying Nakabi is get the twins. That one now, you don't the chapter go down, you just day one side. Another chapter where they go open now, they say, waiting carry Toby and this boy meets even why they go shake within that period where Toby and this boy meet whether Kabiyesi he don't marry Toby already abi whether he never marry Toby Now all these things they go shake but first of all say they wan first arrest this Toby's ex We call the cause katakata up and down one wan cause uh, eh, Kabiyesi BP by claiming the twins that he cherished so much they don't. They talk that kind thing no. because the way wey say, they take this matter e be e be like say even if na the boy get dat twins they say say don't marry so be in go in no go release those twins for am yeah even though they say uh, if it e not be the blood of kabiyesi say they no go enter palace eh they feel no enter palace but kabiyesi fit still dey take care of them because say, na good man and he love children but now the matter be this: say don't give arrest warrant to search for this boy to search for this young man We won't cause kabiyesi ibb Now when they catch him first eh, Now that time another Tory will come out and guess what my correct correct will be here to give it to you as e hot as e hot alright uh, eh, my returnees you guys are my real mvp my if you are coming across this channel for the first time please uh, help us press subscribe and press notification bell because we will give you hot and spicy news from the palace of oni of ife and other celebrities life the way where you go you go sweet you for here the way we go take like am get you updated this is where i draw my curtain for now stay tuned because i'm going to give you next video update about things happening around you